Iyi ni radiyo nk'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mu twumvira kuri fm ijana na kane ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza c'amakuru wizi itatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com muriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro muri sanga uyu munsi igenekerezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kwa gatanu ni umunsi udasanzwe mu burundi ni umunsi abarundi bakwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu amatora abashinga amateka hamwe n'amatora y'abajenama b'amakomine icyo gikorwa rero abarundi bariko baragisozera neza muri aka kanya turiko turashikiriza ikiganiro amatwi adusumira icyo gikorwa cyagenze neza nta misurikano canke imishamirano yahabaye kandi nta migomuko canke ubwicanyi bwabaye ariko amatwi adusumira uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri interineti uh, bwahagaritswe ikiganiro cacu muri sanga cy'uyu munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro by'iradiyo ijwi ry'amerika ubwa mbere tubikoze mu kiringo c'amezi arenga abiri aheze kubera ibihe turimwo by'ikiza ca korona nk'uko twabibabwiye akatari gake muri iyi minsi dukorera mu ngo zacu kubera ico kiza hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushobora guha akaryo abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyiyumviro n'ivyifuzo vyabo ku migambi umutegetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi rero twatumiye ambasadeur edward bizimana aserukira uburundi i moscou mu kanya nibaza ko tuzoba turi kumwe twatumiye kandi na ambasadeur uh, Isidore Mbayahaga ari mu Burundi mwiriwe neza Ambassador Mbayahaga uh, bose niyoza ko mu kanya tuza kubabona ariko imbere yaho nashaka uh, umushiyantahe Eric Nsengimana asanzwe uh, yarongoye ishyirahamwe ajap africaine ishyirahamwe nyafurika ry'urwaruka tubwire mu nshamake ukuntu ibintu biriko biragenda muri ayo matora ajap africaine ni ishyirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashyirahamwe ashika mirongo ine ariko aragenduza amatora mu burundi muriwe neza eric nsengimana
mwiriwe neza n'abariko baratwumviriza ndabahaye mwiriwe na mwebwe mwese muri muri studio za radiyo ijwi rya amerika ndabahaye mwiriwe
mwiriwe neza murakomeye ngaho
ego nganji jumbura turakomeye ego mutubwire ishyirahamwe riri muri icyo gikorwa cyo kugenduza amatora mbega aho mwagenduje ntihe abarorerezi b'ishyirahamwe ryanyu bari mu bihe bice by'igihugu
murakoze cyane abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara cumi n'umunani zigize uburundi tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu burundi bwose icyo gikorwa muri izo ntara muri ko muratubwiramo amatora cyagenze gute
yego nk'uko federike bisanzwe amatora uno munsi ni ku igenekerezo rya mirongo ibiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho abarundi baramutse batora indongozi na cane cane indongozi umukuru w'igihugu c'uburundi abashingamateka n'abajanama ba komine rero igikorwa co gutora cabaye mu burundi bwose aho eh, abarundi bose ba- baramutse bazinduka gutora indongozi Eh, henshi na henshi igikorwa catangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora seni igihe c'isaha cumi na zibiri ariko hari n'aho ibikoresho vyashitse eh, ha- bicerewe igikorwa gitangura igihe c'isaha imwe n'iminota c'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu hariho naho batanguye isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itanu eh, bivanye n'ingene ibikoresho vyashitse biteze rero igikorwa eh, novuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana izisaha icumi zo mu burundi eh, nobabwira ko eh, ibi- ibi- igikorwa co gutora gisa n'icarangiye henshi ah, nk'aho twagiye kuraca n'aho indorerezi zacu ziherereye hariko haza umwumwe eh, ibikorwa rero muri rusangi cyagenze neza n'ubwo eh, hariho utu- eh, novuga eh, ahibonekeje ibi- ibitagenze neza hamwe hamwe ni ukuvuga nko mu ntara ya cankuzo mu ntara ya ya ku byerekeye cyane cyane umutekano umushikana n'isengimana byagenze gute muri rusange
yego o, ibijyanye n'umutekano ah, muri rusange byagenze neza Eh, mbere uno munsi hibonekeje abasoda benshi ku mabiro y'ama- y'amatora Eh, ndetse n'abapolisi nabo nyene bariho amatora aracungerewe ariko aho bita ku muyira muri bujumbura nk'uko nabiko ndabivuga hariho abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi ibiri Eh, imwe ikaba yashoboye gufatwa n'abajejwe umutekano iyindi nayo irabasiga eh, bakaba bagiye bayitwaye rero ah, zibonekeza ko bari baje gusoba amatora ariko ah, nta cononekaye eh, byose byagenze neza mubuze ko Kandi, umwe ah, muri bo yoba yafashwe muri ico gihe mubuze ko umwe muri bo yoba yafashwe yafashwe yafashwa na niyo mwoho ah, uwundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane ava mu ntara yihe
hari mu ntara ya bujumbura aho bita ku muyira eh, niho ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri hari ikindi kibazo gihambaye eh, catangajwe c'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe ayo makuru ah, ariko aravuga mu rundi niyo
ego eh, nk'uko eh, mubizi ubuhinga bwa- bwahagaritswe bwose ku rwego nabwo rwa internet kuko internet iriko irakora amameyira ariko arakora google ziriko zirakora Eh, ikintu co gihe cahagaritswe hahagaritswe eh, bwa bumwe ngurukanabumenyi bita whatsapp na facebook eh, akaba aribwo bwonyene butari kurakora mu burundi No, na ah, indorerezi zacu zagiye zirabibona mu ntara zose aho baherereye eh, facebook na na wa- na na whatsapp eh, ntabwo ziriko zirakora soko bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru canke ingene bashobora kubudekoda ubwo buhinga nibo bonyine bashobora kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngurukanabumenyi Eh, turagushimiye cyane rwose mushintahe eh, Sengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora ah, yagenze mu Burundi eh, amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turiko turavugana murakoze cyane rwose
namwe murakoze cane sinzi ko twabwira n'ahandi eh, hagiye haribonekeza utunenge utwo tunenge ahandi two- eh, imbere ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge nu- ni hehe utwo tunenge twari utuhe
Eh, mu- murakoze cyane hariho ahandi hibonekeje turenge kuko nari nabivuze mu ntara ah, nko muri bujumbura meri aho hari ah, hibonekeje ah, kuri lisite kigike ca ah, ca rama ah, aho abasenere bari baje bazanye aktivitasiyo zikarizo zitatanzwe na seni ariko ba- bakaba tumaze kubashika ico gihe kubashika tumaze- bamaze kubagira kwinjira baciye bataha Eh, hanyuma kandi ah, hariho kandi ah, no muri no- na- naho nyene muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karte y'itora akavuga ko yakwemeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bikaba byateye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ah, bikaba byateye ikibazo Hari eh, aho hose ah, hari muri meri ya bujumbura hariho rero n'ahandi hibonekeje mu- mu ntahangwa umumambure wa sesi ntahangwa aho yagiye arasubiriza abamambure ba biro de vote abakura aho bategerezwa gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wajejwe akanama kajejwe o, ama- ka- kajejwe amatora akaba yaciye abihagarika ibyo bintu akavuga ko izo terenikasiyo zose yagize ataco zivuze hariho ikibazo Eh, umuntu yokwitaba kuri seni hariho ikibazo muciya ntahe eh, Eric Nsengimana eh, c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutu- cunge- gutunganya amatora ico kibazo bakivuze kwiki
ego nk'uko eh, aho twaciye henshi eh, novuga aho byibonekeje cyane kuri eh, centre y'amatora kuri aho bita ku bafaransa eh, kuri kuri aya mashuri y'abafaransa ndetse no kuri ave mari no mu buterere eh, aho twagiye turaca henshi eh, twagiye dusanga abamambure ba seni bakagira amabaje y'ama- ya- ya- aberekana ko ari abamambure ba seni bajejwe ibiro by'itora bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimwo imigozi eh, ni- ni- ni- imigozi n'amakote baje aka- aka mabaje yari arimwo Eh, ibyo nabyo bakaba baciye babivuga hejuru hanyuma barabihokomeza Eh, ni ukuvuga ko eh, bakoze ata mabaje bafise ah, bari bafise ibindi ibindi myambaro iranga ko ari abakozi basenye murakoze cane gose Eric Nsengimana ndabashimiye cane gose
natwe turabashimiye
nk'uko twabibwiye rero abatumiriye mu kiganiro ah, muri sanga cy'umunsi twakoreye muri studio zo mu ijwi ry'amerika ni ambasaderi edward Edward bizimana akaba aserukira urundi i moscou mwiriwe neza ambasaderi bizimana
Eh, mwiriwe neza nyakubahwa frederic murakoze kuntumira muri kino kiganiro Eh, ngira ngo agatelefone kangoye n- ndagifatiye hagati Eh, nagomba ndamutse eh, abo turiko tura turasambikanya kino kiganiro ndamutse n'abatwumviriza bose hanyuma ngira ngo na- noca ngira ko nga ngateza abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi Eh, twibuka yuko eh, abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo haba baciriyemwo eh, ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane Eh, murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu bo- begeranije bagatubika umuta- umukanda kugira ngo batera iteka igihugu cyabo nabo bitera iteka ni ukuri ni intambwe ikomeye cyane barakwiye gushimirwa eh, kandi bizohesha iteka abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi ngira ngo ndashobora ndagaruka kuronka akanya ko gusubira kubigarukako ego eh, nk'uko twabibwiye rero eh, umurongo wa telefone yarika imirongo ya telefone yari- yari yagoranye turi kumwe kandi na ambasaderi isidore mbayahaga ah, wewe akaba ari mu burundi mwiriwe neza ambasaderi mbayahaga
nagize mwiriwe nyakubahwa frederic ego me- murakoze cyane na jewe mbaye nka ambasaderi ari mu burusiya Eh, akatelefone kari kagoranye niho ngifata ikiganiro ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse n'abariko baratwumviriza ego me ngira noza ndagaza ngaho isigaye turaja kubaza ibibazo tuja kw'ishuri yego reka tuje mu mizi ikiganiro cy'uyu munsi twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona ikwiye kwihutirwa m- yorangurwa n'umutegetsi wese azoba yagize amahirwe yo kwizigirwa n'abarundi reka dutangure kuri mwebwe bwa mbere na mbere eh, ambasaderi bizimana mutubwire ikintu ibintu mwibu- mwibaza ko byihutirwa abarundi banyotewe ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi
Eh, nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko eh, biyamamaza baravuze baremereye eh, ibitari bike abarundi nibaza rero ko icya mbere na mbere bo kwihutira uko gushyira mu ngiro ibyo bemeye eh, ni nacyo gitu- ni naho bazobonera yuko eh, iyo batihindukije mu ijambo eh, nibaza ko icya mbere coba ikintu cyo ku Eh, murabona ubu i- isi n'uburundi bihanzwe eh, ni- n'ikiza ca ciyi coronavirus nibaza ko ica mbere coba ico kuraba ingene ico kiza kito kitobandanya ki- cinjira mu burundi bakabandanya ba, ba, bakizitira kugira ngo abarundi babandanye eh, bafise ubuzima bwiza ni naco gi- ni naho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi icyo ni icya kabiri eh, kuko eh, bavuga yuko eh, mu nda harara inzara hakazinduka inzigo Eh, kandi murabona yuko eh, bifata- bifatanye n'iki kiza nyene eh, ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubw'uburundi ngira ngo eh, budasigaye inyuma eh, buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbibe zirugaye nta bantu bagitembera nta bintu bigishorwa eh, murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza ko ico kintu aba- abazoba batowe bogikorerako cyane donc ubutunzi ku- kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no ku gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi egomeye ambasaderi izidoro mbaye haga namwe ibintu mubona byihutirwa Ah, umutegetsi wese azoba yatowe yoshira imbere eka yorangurira abarundi eka no mu misi ijana ya mbere ubutegetsi bwiwe ni nk'ibi
Eh, murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamazi ubu rero eh, n'akanya k'abarundi ko kwerekana uwo bagomba bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo aze barongore muri myaka rero indwi iri imbere ibyo rero biriko biraba nk'uko mwabivuze uno munsi mu matora ariko arasoza bakoze mugoroba ninjiye mu kibazo mumbajije eh, umuntu wese muri abo ariko barahiganwa yohava agira amahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo barundi bamwiteze ko ari byinshi mugabo munyemerere ndabivunagure mu duce dushika nk'umunani Yego, ibyo mu- barundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icya mbere nk'uko muvuze muri iyi minsi ijana ni uko woba ubutungane kuri bose icya kabiri ni uko yoba woba leta leta umubyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira icya gatatu ni uko atanumwe yogirirwa nabi aho ibyiyumviro bya politike byiwe cyangwa iby'umugambi arimwo cyangwa aho ubwoko bwiwe aho intara avukamwo cyangwa idini asengeramwo icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere rigakumira icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga eh, butubakira kuri kahise kabi ahubwo bugomba gusubiza hamwe abarundi kuko uburundi murazi yuko bwaciye mu bintu bitandukanye bigoye icya gatandatu ni uko hoba u- umu- u- uburongozi buhwanye igiturire n'akarenganyo eh, gome hanyuma ari ikindi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi eh, ziri hanze ziheze zitahuke bubake uburundi bw'abarundi bose bene mugabo umwe icyo umunani novuga ni uko woba umugambi wihuta wo gukingira ibidukikije kuko yego turabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko biragaramirwa kubera ibyuzurira n'imvura nyinshi yego ibyo rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze yuko hazoba impinduka kuri ivyo bintu uburongozi bushasha Eh.
buzoba twaronse Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya amerika ikiganiro murisanga ikiganiro cya mbere dukoresheje turi muri studio za wadi amerika z'ijuru rya amerika haheze nk'amezi abiri kubera ikiza cakora nk'uko twabibabwiye muri iki gihe turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru ya amerika aimable muriwe neza
yego ndabumva cyane muri hehe
Eh, ndabumva ndabumva Eh, murafise ikibazo murafise iciyumviro
Eh, icyiyumviro nari na- nabonye mwandika yuko twosiga inimero kandi murakoze cyane kuduhamagara yego
jeho narinderera amatora yagenze neza hama nk'uko nariko ndi muhandi yatora bivuga ni kuraba u- aba- aba- abahiganwa baze baze kenda bashiraho intwari nshitse
ico ni iciyumviro Alo?
ni iciyumviro gihambaye cane rwose musavye ko abariko barahiganwa boshiraho intahe ishitse ni vyiza cane rwose murafise ikindi ciyumviro canke ikibazo
Eh, ikindi cyiyumviro ni uko jeho mperere zagenze neza bavuga bya interineti nyibaza ko nubwo byaba byabaye byabaye gato mugabo jewe ko nimero yitanze kuri interineti nabyo biba byakaswe sinkaza ngo ko jeho nari mperere byariko birakora Eh, ni vyiza cane rwose urakoze bamble
yego murakoze cyane mwakoze mani kuduhamagara murakoze reka duhe n'ijambo Nku- nkunimana mwiriwe neza
abumva muri hega nkunimana
mwiriwe neza mwiriwe neza muri he
abo ndi mu karere ka nyanza
murafite ikibazo murafite iciye mu biro turiko tuvuga eh, ku matora yabaye ariko araba mu Burundi ariko arasozerwa muri iki gihe amatora ah, yabaye mu gihugu cose amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'abashingamateka n'amatora y'abajenama b'amakomine eh, turiko tuvuga cane cane ku migambi ah, umutegetsi wese azogira amahirwe agatorwa yoshikiriza mu minsi ya mbere ryuga kw'ijambo eh, iciyumviro ikibazo
nk'uko njye ntahonye no kubivuga mbere icyo ni ikibazo najyaga nganira n'abandi barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu hari ikibazo kimwe abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuba imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora a- yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe impunzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere Eh, ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ariko njye ndumva ntabasha Alo?
yego turakumva
Eh, njye ndumva ntabasha kumvikana nabo kur- kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora ataba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko njye numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero mu- muri make imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza yego meye buri murundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkundimana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku eh, ku byo mushikirije aimable yagize ati asabye abanyapolitiki bariko baritoza gushyiraho intahe ishize eh, mu gihe ndiko nkundimana nawe avuze ko ah, hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yibaza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gucu- eka, cyo gutahukana impunzi ambasaderi eh, edouard eh, bizimana ibyiyumviro by'abo bashinga ntawe mubivuga kuri iki?
yego murakoze cyane ni ibyumviro byiza cyane byubaka kandi eh, ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma uwavuze ati uwutsinzwe ati uwutsinze u- bashyiraho intaha ishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nk'uko eh, umuganwa atari umuganira urubiko rwa gasore yabivuze iyi ntsinzi uzotsinda ntazoba a- atsindiye yitsindiye wenyine canke eh, ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke y- y'intara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose ni ukuvuga yuko uwuzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene baka bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihu- ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira dusubira inyuma eh, nk'ibirenge eh, kuko twarabibonye yuko iyo hagize eh, ibintu bi- bi- bigiye mu nzira itariyo ntac- ntaco byungura uwa- uwabikoze ntaco byungura abarundi uretse ku- kubasiga mu marira n'amaganya ico kintu rero kirahambaye rwose eh, nanje nogisaba abariko barahiganwa bashiraho intaha ishize ubona atashimye ubwo abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye yego bagume basangira akabisi n'agahiye ambasaderi mbayehaga ibyiyumviro bya aimable na nkunzimana tuga ku ijambo mu kanya gato
Eh, murakoze cyane na jenova nka mugenzi wanjye ambasaderi bizimana emabure ni ukumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufise ni nk'impanuro yatanze akavuga ati mu by'ukuri amahiganwa ariko araba amatora ariko araba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe baba usanga barushijwe ati bahave bemera urubanza abarundi baciye bashyiraho intashi bibaza yuko ariko bimeze Eh, niko twese twuhanura mugabo murabizi yuko kuva kera na rindi uwo byankiye ntabwo byankana mugabo ikiryohe ni uko abarundi uno munsi aho bageze mu iterambere rya politike cyane cyane mu byo kumenya iby'inama rusange n'uwugira ngo nta- ntabyemeye cyangwa ntaneze n'ibivuyemo nagomba guhumuriza abavumva yuko yabaye mabure yaba- ko bari hanze abarundi bariteguriye kutumvira umuvumo bahamagarira ikindi kintu atari amahoro n'umutekano nibaza yuko rero nk'uko babivuze abandi ni byiza yuko abariko barahiganwa abantu bose bahiganwe boshiraho intaha ishize ahubwo ivyiyumviro vyabo nubwo abarundi bakaba babahaye amajwi akwiye bagaheza bakazobifashisha eh, mugenzi wabo yabarushije mu ma- mu matora bigafasha kubaka igihugu ariko ntihagire umuntu yohamagarira abantu Yego, me- muko canke mu zindi nzira mu kanya gatoyi Ko- ikibazo cyo gutahukana impunzi nk'uko eh, mushyantahe Nku- nkunzi nagishikirije ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko hokogwa iki mu kanya gatoyi cyane rwose
Eh, ico we nari nagishikirije muri twa duce eh, umunani navuga ca birindwi wavuze yuko uwoza atsinze amatora yorongora uburundi ashira imbere amahoro n'umutekano kuri bose ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamwo uburongozi hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo kubaka igihugu kandi bizimana ari nyanza mu rwanda niko yavuze yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kubaka igihugu yegome hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafite amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco kandi abandi bose bagaheza bakubahiriza ibyavuyemo Eh.
nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizoba kiri ku rutonde rwa mbere rw'uzoba arongoye igihugu kuko twavuze yuko yoza ari umutwaro atwarira bose Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na okelo mwiriwe neza
mwaramutse voa mwaramutse neza munihiga okelo
Mm, ni mu majyaruguru ya uganda ku boda ya eregun ku ihuza sudani y'epfo na uganda yego murafite ikibazo murafite icyiyumviro
Mm, ikibazo n'icyiyumviro yego ah, hariho ndi- maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu burundi ndibaza nimba yabaye uyu munsi Ah, ariko by'ukuri nkibaza abarundi ba- ba- bakoze amatora ariko ntabwo byari bikwiriye muri ko amatora aba aka kanya kubera ko murebe isi ibihe turimo covid 19 Ah, twe hano mu uganda twari dufite amatora nk'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021 ariko nka perezida museveni yaravuze ati ntabwo amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe iyi ndwara mbona ko ititwugarije kandi arabivuga ari mu mwaka utaha ariko murebe burundi abarwayi barahari Ah, imiryango mpuzamahanga ah, yarahagaritswe imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo hano ukibaza uburundi nta cyizere mbona gihari cya cy'ukuri kw'amatora kizavamo uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya perezidenti wa burundu no ah, peter nkurunziza uwo yarashyigikiye ah, numvise ko yari genero mu, mu basirikare b'u burundi by'ukuri ntabwo mu matwi yacu nk'aba mwanayiki ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kwi- kuba yashaka kuba ka- ka- kuba kan- ah, umukandidate ariko ubu ni- ubu ni umusivire
yesi ni umusivire ariko nubwo ari civilian genero kuba civilian mu muri ibyo bihugu by'u Burundi biragoye cyangwa se na, no mu- no muri bi- mu bindi bihugu ntavuze biragoye n'ubundi bikomeza kuba ari umusirikare ariko noneho reka nibaze Ah, hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garantine kandi tuzi ko garantine imara ibyumweru bibiri kandi ugasanga ko muri iyo muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye yari kuba yaranarangiye icyo ni ikibazo abashingantahe twatumiye eh, mushingantahe ukiro badashobora kwishyura reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise yo gutunganya amatora mu gihe hari Ah, covid reka- reka.
covid
hariho akantu gato ariko ah, ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari ni nko gusa ni nko gusahura reka mbite nka rusahurira mu nduru murebe ah, kubera nta bwisanzure burimo ni ni nko ni nko kwibira mu ntambara E- ico- intambara iyo abantu bari kwiba nta mategeko aba haragen- agenzura umuntu kubera isi yose iri ku bibazo bya vayirasi yego me- reka ico coronavirus.
kibazo baraki- barakikwishura ariko ico ni iciyumviro canyu ah, abashingantahe turi kumwe baragira ico bakivuze ko reka duhe n'ijambo john mwiriwe neza
mwaramutse Mwaramutse Frederick neza.
nimpore ni mpore muri hehe
ndi ndi muri sida rapidi muri state ya yowa aho muri state yawe muri leta z'ubumwe z'amerika ego vyifashe gute ngaho
ni ukuri hameze neza naho hazaracamwo akabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe nta ngorane kiretse iki kiza kiza kiraduciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu mezi hafi atatu agira kwira ata kazi aho ni hose muri leta z'ubumwe z'amerika ariko ah, intara nyinshi zishika mirongo nka zose eh, mirongo itanu uyu munsi eh, zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubera ico kiza ca corona murafise ikibazo murafise iciyumviro turiko tuvuga ku matora yo mu burundi tukaba turiko tuvuga dutangi- ah, dusaba abanye- abanyagihugu n'abakunda iradiyo ijwi ry'amerika guterera ivyiyumviro ku vyerekeye cane cane ibintu umutetsi wese azotorwa muri ayo matora yoshira imbere duga kw'ijambo ikibazo iciyumviro ego imbere y'uko nza n'ikibazo n'icyumviro ndaramukije abatumire ndaza ko baranyumva Bakumva.
hanyuma namwege kandi ndabaramukije ndanabakeje ko mwasubiye ku kazi muri studio n'iminsi mwari mumazemwo Eh, hanyuma ku kintu umuperezida azoronka amahirwe yo gusu- yo- yo ku- yo kuba perezida ikintu cya mbere numvise n'abandi basubiyemwo nikijanye n'impunzi zibanze zive hariya ah, mu mu mu mashamba y- yo mu makambi ya Tanzania ah, mu, mu, muri Kongo abari mu Rwanda mu Bugande batahe kuko je narabaye impunzi ndazi nta buzima buriyo bumeze neza kumira ku ndya z'ubwoko bumwe ataguhindura ibyo o- ni ibintu bigoye kubamwo hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi nabyutse numviriza ijwi rya amerika kuri ah, ah, iwanyu mu ntara kirya gisata c'iwanyu mu ntara yego numvisemwo abarundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko eh, haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo azo atac- atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico eh, nyakubahwa perezida yari asanzwe ahari ngo yari asanzwe arimo ngo aje kumusubiriza mu nkoko abandanirize mu isemo ngo yo kubatoteza ngo n'ubundi ngo nta kizo bagihindutse nashaka ndababwire yuko i- ibyo o- bobivamwo ibyo byumviro bafise bidashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe gusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise hanyuma rero ibisigaye nagomba nkeze abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu y'uko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho kitelefone bamwe yuko umutekano nta ngere wabaye mu mutuzo Yego, me- abantu bari bisanzuye naho hatabura akanenge ngo nta mwongo ubura isato ngo ibidahizwe ariko uko byageze kose jewe ndabakeje cane gose murakoze cyane perezida azotorwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baraca urubanza reka abo Yego, me- barundi nyene genda bavuga ati n'abacamanza nibaheza guca urubanza nosaba yuko uwuzotorwa atotera igere kuko siwe azoba yitoye azoba yatowe n'abarundi Murakoze- murakoze karako narenza murakoze john mu kanya turabasomera ibibazo by'abantu bariko barakurikirana ikiganiro kuri facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambasaderi uh, isidore reka duhe ijambo bwa mbere na mbere ambasaderi isidore mbayahaga agira ico avuze ku makenga yashikirijwe na okero avuga ati amatora ntirakwiye kuba mu Burundi reka muce mushikiriza n'ico kibazo cakamo kandi gasubiye guterwa gasaba ko impunzi zo, zo kwitabwaho kugira ngo zishobore gutahuka mu kanya gato mu munota umwe
Kagame murakoze cyane rero kero ari mu buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe mu burundi hariho abarwayi ba ba covid 19 eh, mugabo nibaza yuko kero ari mu gihugu cy'ubuganda numvise ko ari ku mupaka wa wa sud sudan mu gihugu cy'uburundi nibaza yuko hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma nibwo twizera bwonyine buheza bukaturabira ko ibi bikorwa bishoboka mu gihe hariho ishyikiza nibaza yuko rero ingamba zose zafashwe ku buryo ah, ata na kimwe cohungabanya amatora kubera uyu mugera wa covid disinefu ico rero yotekana nibaza yuko abarundi nabo barikunda gusumba uko abandi bakure bakunda iyo babona yuko ari intambanyi nibaza yuko aya matora bari kwigizayo mugabo nibaza ko yoshira umutima mu nda abarundi turatekanye kandi turazi yuko atana kimwe gishobora guhungabana ngo uwo mugera ube mwinshi kubera amatora hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza ngo kubera umukandida eh, wa sendegefite ngo ari umugenerale mu gisoda mwakimunyishuriye mwavuze yuko wari umusivire kandi amaze igihe kirekire nubwo yavuze ati umuntu yarabaye umusoda ntigahera ariko ntibaza yuko eh, abantu bose dufite bagiye ari abaperezida ngaha naho mu gihugu ari eh, bose barabaye abasirikare cyane cyane ntibatora umuntu kubera aho yagiye aracyo batora imigambi icyo nibaza yuko yakiheza ko cyane hari ikindi yavuze yavuze ngo kubera uburundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bavuye mu bihugu byo hanze ngo bavuze yuko bashyira eh, muri konfinema cyangwa muri karantene yuko iminsi cumi n'ibiri Rero nibaza yuko ari amategeko ari ku isi yose ego umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushyira mu kato canke ahantu ha wenyene iminsi cumi n'ine kugira barabe yuko atabanyagukwegera akarambaraye bari mu gihugu azanye uwo mugera mwosozera kuri ca kibazo c'impunzi ca kamo ka Uzabizi.
ego mu- mwosozera kuri ca kibazo mu kanya gatoya cane rwose c'impunzi yego nagomba nsoze ku kibazo cya yohani ari muri leta zunze ubumwe za amerika yavuze ikibazo cy'impunzi nibaza yuko iki kibazo murumva ko bose baza bakirarukako kandi iki kiganiro ndazi yuko n'uja gutorwa ndazi ko barabikurikirana ibi ni ibyiyumviro by'abarundi kandi nibaza yuko ari umuntu azoba aje gutwara atwarira abarundi rero yokora ibyo bamusabye kumva ko abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe bakeneye kwibanira icyo cyiza rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza inkono ziri hanze zigatahuka ego be ambasaderi edward bizimana ibibazo vya okero okero afite amakenga ah, na john ah, tirakamu gasaba ko abategetsi bokwihutira ikibazo c'impunzi duga kwijambo mu kanya gato
yego murakoze Na- nagomba mbwire cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'abarundi kandi igihugu cyose kirafise ingene cyitunganya ntituvuge rero ngo baha abagizi ibi ngo natwe duce tugira ibyabo bagize ngo hariya abagizi ibi duce tugira ibya hariya bagize kuko uravye usanga eh, ngira ngo ubu i- ingene haba hameze si cyo kimwe igihugu cyose kirafise eh, ibyo kigenderako amategeko kigenderako hanyuma kigaca citunganya uko kandi eh, nibaza ko ata munyamahanga akunda abarundi gusumbya uko abarundi eh, bikunda aricyo gituma rero eh, abavuze bati reka amatora tuyakore babonye yuko ashoboka kandi eh, atakizopfa nibaza yuko ubu muntu okero ah, nk'uko ya- nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise ah, yobanza ak- ak- akarondera akumviriza mu bindi bihugu ingene biriko biragenda ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi ba n'abari bagize ibyo byo gu- eh, gushira abantu eh, ku ruhande eh, benshi bariko barabivamwo eh, nibaza yuko eh, Yego.
yobanza aka- akarondera inkuru zikwiye eh, kugira ngo ah, agaruke mu kiganiro ngira ngo yogaruka afise ibindi Yego, me- byiyumviro ibindi navyo ivyo yavuze nibaza ko ntobigarukako john nawe yavuze ikibazo c'impunzi cane rwose
ego cyane ikibazo cy'impunzi nibaza ko eh, ari ikibazo nkoramutima kandi uwuzotorwa wese nawe nyene ah, azogishiramwo ingufu kuko eh, turazi yuko eh, twifuza yuko abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka ariko rero je nagomba kuvuga yuko eh, gutahana impunzi gutaha eh, gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene impunzi abona ati jewe sinshaka gutaha ntawe uzomutahana ku gahato hanyuma eh, nabo bamwe bavuga yuko hatowe uyu batazotaha narumvise n'abandi bavuga bati "Umug- umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumva ivyo ntawo bigaruka ko ni Ego.
eh, nivyo umuntu aba yi- yi- yi- yifashe intumbero yafashe mugabo nibaza yuko harimo kwihenda kuko mwarabonye impunzi nyinshi zatashe zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo eh, ntawe ba- bashize ku gahato Yego, ngira mwe- ngo n'abandi mu nyuma bazotahuka kuko eh, bazobona yuko bariko barihenda bafata i- ingingo nk'izo Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika uyu rero ni wa mwanya wo kubashikiriza bimwe mu bibazo eka n'ivyiyumviro biriko birashikirizwa kuri facebook yacu ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu diane ninahazwe diane muraho
amahoro fredi washoboye kumenya inzira igushikana ku biro usanzwe ukoreramwo imbere ya covid 19 nasanze ibintu byose umengo ni bishasha kwinjira muri garaje byose n'ibintu byari umengo ni bishasha cyane rwose ariko ni byiza ibiro biruguruye nta bantu bahari urumva ubwoba ni buke cyane rwose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa korona yego ni uko rero nk'uko ari ubivuze hariho abatari bakiye bariko barakurikirana ikiganiro uriko uraremesha ngaho uri muri studio ku ijwi ry'amerika bagirwa ico bashikiriza babicishije kuri facebook yacu ndahera ku wabaye uwa mbere kutwandikira yitwa alas san draman wataha niko yi- yita kuri facebook yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayi- ayayo binyuranye aya- anyuranye n'icitwa amatora hamanije imbere justin agaruka ku nkuru em, y'imbuga ngurukanabumenyi zaci- zaciwe mu burundi uno munsi yaciye yandika ngo interinetesiyo dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha kandi ibi ntibibaye mu burundi gusa mwibuke ejo bundi muri congo na uganda byarabaye ku bwanje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye edmond kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha byari gutuma abenegihugu batora imitima ihagaze john ndakengurukiye leta asa nk'umwishura ferdinand uwimana yaciye avuga ati hmm, amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca akenge ryari ewe edmond sha reka nihorere narengana hanyuma ndikumana jumene yatwandikiye nawe kuri facebook avuga ngo ayo si amatora ngo ni amatora make atahagarariwe na buri wese ngo ni inkinamico eh, bamwe mu bayahagarariye eh, mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa nuko nyene yavyanditse hama amede amwishura ah, ngo jewe mvuye gutorera nyakabiga nasanze byifashe neza cane ndi shimira imana thierry tijo niko yitwa kuri facebook ngo natoye ariko aho natoreye hari akajagari habuze impapuro dutorera ko kandi bafise intonde zacu ngwemwe uramvye arabona na melance nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye Ah, yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana laurent bigacande ngo biribonekeza ko hari icishije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bari guhagarika bari, bari kubahagarikira ayo matora niyo nzima jean claude ngo amahoro y'imana amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane interinete nayo turi ko dukoresha vpn nsabimana platini isa yanditse avuga ngo ubusendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko rwasa ari we azotahukana intsinzi Um, Je- Nsab- Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda buke buke wa musore we ibyo utwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu twe turatora hama Seni igaharura uri umukozi wa Seni cane twishime Valence ngo niba se nta internet murabona ngo murabona inimero gute ndabisoma mu kinyarwanda yavyandikiyemo n'ubwo jewe mvuga ikirundi hanyuma ah, vena swalds yaciye amwishura ngo vpn niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi byose vyugawe nsabimana fabien ngo sendede izokwibwa izokwibirwa amatora n'ahari rwasa azotsinda edi dufite imana ngo mwategereje se ibitang- ibitangazwa na seni reka duheraheze kuri buno butumwa bwa kwizera izahaki yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kubyumva bakabyemera ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahuri bahu- bahumye ngo bashukwa nabo baharanira ibyi- ibyi- ngo nabo baharanira ibyubahiro byabo ngo bamane amaraso y'aba- bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo ba- z'abo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababa bandirije hanyuma rusha ernest aca yishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana ari bo ubwabo n'amahanga nuko fredi haracyari ubutumwa bwinshi turaza ni kugaruka bwinshi kugira ngo mu biganiro turagaruka ko byacu muri bino bibe.
biganiro urakoze cyane rwose diane tubibutse kandi ko ibyo ari ibyiyumviro by'abanywanyi b'iradiyo y'ijwi ry'amerika atari ibyiyumviro by'ijwi ry'amerika abashingana turi kumwe mwumvise ibyiyumviro bitandukanye by'abakunzi b'iradiyo y'ijwi ry'amerika imbere y'uko mugira icyo muvuze reka tubanze duhe ijambo umunywanyi yaturindiriye mu gihe kirekire eliezer mwiriwe neza
amahoro neza muri hega eliezer
agera neza neza ni mu gisagara cya bujumbura eh, aha muri bujumbura ni rimwe egome akandi kazina kawe ninde
ndashimiye ndayishimiye duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
egewe kubyerekeye aya matora
duga ku ijambo mu kanya gato
egewe navuze mvuga ati ibyerekeye amatora kuri ibyo kwiyubabisha birimo utunenge ari tuke cyane cyane nka twebwe abayitigiya cyane abanyeshuri bari muri segine bwenge bine basa n'abatswe uburenganzira bwo gutora kuko hari usanzwe twari yandikishije gatumba gatumba iyo kuvuga tukavuga bari barisinyashije hakiri kare hakiri kare ko tutazotora rero bagiye kubivuga bitaturizeye turanguye ndayishimiye telefone yanyu ivuga nabi mubuze ko harimo utunenge ku cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe
cyane cyane abanyeshuri twe turi kuza kaminuza duheruka kuza kwiga O- eh, cyane abanyeshuri baba eh, eh, cyane abanyeshuri baba bakajya hanze eh, ku- ku mwaka wa rera urumva bari baranditse muri benedi igihe twatora ibyiza shingiro no kugeza ubu eh, yaciye ikorana na twe nyine icyo cyanga rero ejo ritangiye gutora twebwe abanyeshuri twebwe abanyeshuri biga kuri kaminuza n'abo muri interineti bishatse rwose batoye
ndumva telefone yanyu itameze neza reka duhe ijambo ambasaderi isidore eh, mbayihaga numve ko yosh- kwishura ico kibazo eh, c'abanyeshuri bafise bagize ikibazo co gutora
Eh, no- nibaza yuko ikibazo ntacyumvise neza kuko telefone we yavuga nabi sinumvise ikibazo baba bagize hoba hari ikibazo c'abanyeshuri boba batari bwashikane nk'imyaka cumi n'umunani yo gutora S- navyumvise nabi cane rwose telefone yari imeze nabi
Eh, oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari ukutumvika cyane neza kuko urongoye umugwi wigenga ujejwe mu guhagarikira amatora seni mu burundi yaragerageje kuvuga neza
Your call was ended because you no longer.
ndumva telefone ya ambasaderi mbayihaga icitse turamurondera mu kanya ariko nashaka mbaze na ambasaderi eh, edouard bizimana niba hari ikintu afise ashikiriza ku bibazo eka ku vyiyumviro bitandukanye vyashikirijwe n'abanywanyi bacu bo kuri facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari ibyiyumviro bitandukanye kandi eh, bi- byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro eh, bitandukanye kandi bakabyu- bakabyubahirizanya ba- mwo eh, ni- icyo ni ikintu cyiza rwose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi bagomba bavuga by'indorerezi nibaza yuko ngira ngo hariho abantu batabikwirikiranye kuko eh, iyo bavuze ngo nta ndorerezi zari zihari sinzi indorerezi baba bashaka izo arizo eh, kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimwo indorerezi nyinshi amashirahamwe yigenga menshi harimwo n'ama n'amashengero harimo n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi aho rero umuntu aba adashyizemo ba banyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo nta ndorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi izo ari zo kuko ni bya bindi byo kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora atarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora cyangwa igihugu kitari mu ibaba ry'abanyamahanga atari igihugu ibyo rero abarundi nibaza ko twabirenganye n'ukuri kandi ni ikintu cyo gushima ibi nk'uko nabivuze hari ibihugu byinshi bizobonera akarorero ku burundi bakabona yuko ibyo kuzera inze ataco bizana nibaza ko ari icyo ntugarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babasiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi ni bito cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya mubo nashimiye nshimire abanyamakuru hanyuma n'urujya runani rw'abamenyesha amakuru badushikirije amakuru ko byariko biragenda ni ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose ni ukuri ndabashimiye murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasaderi isidoro mbayahaga isa niyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere yaho reka duha ijambo abanywanyi b'ijwi ry'amerika babiri joseph na rukundo reka dutangure kuri joseph joseph muriwe neza
yego mwiriwe mwiriwe amahoro frederic nkundikije amahoro muri higa joseph
eh ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro ndabona akanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano yego ndabanje gushimira abo barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko ku bijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radiyo zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa cdd fdd ese haramutse hatsinze uwatanzwe n'ishyaka cdd fdd habona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe aba murakoze akabazo kanjye karaka murakoze joseph reka duhe ijambo rukundo mu kanya gato rukundo mwiriwe neza
mwiriwe neza murakoze ko mu ijambo yego
isa mbere nanjye nongeye gushimira nyakubahwa perezida nkuru nziza ku majambo yari yaravuze ko atazasubira kwitoza icyo ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo uwotsinda muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe warihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga abaciyemo kubiri rero icyo ntusaba uwo utsinda ayo matora namba yo bava no mu mugambwe sendede fdd ubwo rwaruka rwasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara hama akongera agategura imigambi ituma nambara abasenere n'iyindi migambwe yose mwihuta akanya karagiye yego babumwe bagakundana kugira bashobore kubaka igihugu cyabo murakoze murakoze cyane rwose ambasaderi isidoro mbayahaga umurongo wari wagiye ariko reka joseph yashikirije ikibazo avuga ati mu gihe hotsinda umukandida yatanzwe n'umugambi uri ku butegetsi sendede fdd hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambi uri ku butegetsi izo mpunzi zitotahuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute eka mushinga ukunda wiwe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi eka n'uzorangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu duga ku ijambo umunota umwe ntimurenze yego murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo ni ikibazo gisa n'uko hari abantu baba baratamitswe iby'iyo bihe bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo ni naka ategereza gutsinda atari watsinda ushinzwe gukora ibikorwa nibaza yuko nk'uko twavuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa ari utu witwa bombi bamutorera imigambi myiza nicyo gituma babaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira muri icyo gihe rero uwo muntu avuga yuko atoheza ngo ave mu buhungiro kubera atowe yatanzwe n'umugambi uri ku butegetsi ni ukuri ibyo ni ibyiyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu mugambi sendefudede nicyo gituma abantu bose babareka bagahiganwa ntawe uba uzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi araheza agatwarira bose rero noheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro bafite bivamo kuko birashoboka yuko uwo adashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurikira ugasanga hatsinze udadashaka urumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo ntibashyira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma batahuka kuri icyo kibazo nyine ambasaderi edouard bizimana mu kanya gato umunota umwe
ibyo waravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambi uri ku butegetsi uvuye muri bwo atsinze batazotaha ni nk'uko bavuga bati titwewe tuzotaha mu burundi atabantu nk'aba bakibaho canke ati atabwoko nk'ubu kiba mu burundi bon mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni ni inyigisho ziba zibarimwo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuza abo ushaka gutaha gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati ubu mugambwe utavuye mu burundi jewe sinzotaha yuko ingorane aba afise atari izo gutaha cyangwa atari ubw'impunzi nibaza ko ari ibyo aba wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere ntawe uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake bwiwe kandi nibaza ko abatashe bakidoga barafise amahoro ngira ngo n'abandi bazokubita agatima mbere bagaruke bibuke yuko bakwiye gutaha nabo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu ambasaderi bizimana tukiri kuri mwebwe mwabuze icyiyumviro gihambaye cyane rwose muvuga ati abarundi ntibakwiye gusura inyuma ntibirenge hoko wiki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka itanu itazomara imyaka cumi intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko wiki mu kanya gato amasogonda mirongo itatu
intumbero bariko yo gushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashyiraho intaha ishize hanyuma umwe wese aho aherereye agashyira ingufu aho ashoboye mu bisata mu bisata barimo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byo ashoboye kugira ngo ingufu ziwe zibe izo kubaka igihugu zibe izo kugisambura ambasaderi mbaye haga namwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batera imbere nk'umuzinga hokorwa iki
murakoze cyane icyokorwa ni uko abarundi batobandanya kubakira ku birarane cyangwa yegomeye ku birarane by'akahise kabi abarundi baciyemo nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'ababuciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabitera mbere bose bahuriramo rigakumira kuko hari abaza gutambira gakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo nibaza yuko abantu Ndabona.
bagiye kurengera ibyagiye bibafata byose bakabaha ba- umwe bagahagarara nk'umurundi hanyuma bagahagarara mu gihugu cyabo ba- mu butandukane Reka- bwabo ariko bagashyigikira imigambi ya leta ambasaderi isidoro mbayehaga ambasaderi edouard bizimana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire kuri uyu munsi uhambaye cyane ku barundi umunsi w'amatora turashimiye n'abanywanyi bacu b'ijwi ry'amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro turashimiye diane yadusomeye ubutumwa bw'aba